right my people i salute and welcome una to una business and lifestyle program inform me with olayemi agboga and co mm. my people una know say since last time na we don dey tell una say if we no get sponsor say we <laughs> na back back door na we dey so so <laughs> we no know wetin wan happen any moment from now but you go fit um, Okay, you go fit always get uh, information from us on our website www.informme.com.ng. Then also our Facebook page informme.com forward slash informme radio. Then with the Instagram as well, informme. Once you click uh, uh, informme radio, you go see us for both Facebook and Instagram and then for the website all the things wey we don dey talk about since if you wan lis ten to them again especially that conspiracy part that topic conspiracy wey we do then which other topic again eh, oga good governance good governance And eh, so that the thing go dey una go dey refresh una memory mm -hmm. with information uh, make una go our website informme.com.ng for more information my name na olayemi agboga and we talk about the um, 2030 agenda for sustainable development programs where UN set up with their agenda too. But this morning, so uh, we go list all of them out. But again, you go first to get them for our website so that you go know how you go fit take use the information for yourself. You go there our website. And I not forget again Now www.informme.com.ng now im be the website when I get this information so um, we they talk about end hunger agenda 2 achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture before i tell una wetin i do this morning make they hala una <laughs> then we go enter the belle because i want make some people jealous this morning so eh eh eh. <laughs> <laughs> My people will holler now. My name is Sandra Ike Kwaisalot, and a very good morning. <laughs> Special greeting, man. Eh? They give everybody this morning. You see all the plenty website matter, all of them. Now, for you to make sure, say you did very, very updated. Mm. In fact, just go to Google Play Store. You feel download and you go to hear the, things as uh, things they app, go. Yeah. Yes, inform so, me up. So it just did there. You all feel still hear more. My name is Adeomo Akao. I they greet all of us now. They always hook up with us every time. Uh, hmm. this morning, eh, I boost my immunity. Okay. with fresh mango. You know, so uh, ah, ah. yesterday uh, they tell uh, uh, say, say one, uh, say one, eh, one, uh, one part one of somebody mango branch, <laughs> branch. Your, uh, branch, this one not, branch. This one not be seen. No, no, and be seen. Uh, yes. It just so, branch now. Yes, this morning I don't boost my immune system this morning with fresh mango. Eh, <laughs> Madam Sandra, say, say we. the after hello, now. Hello, hello, uh, I pray. <laughs> no, we ought to get married. not too far. We ought to get married. not too far. woo, woo, woo. Ah, no, you get the way we they talk to all those kind of things because they don't stay with us. We don't stay with them. We'll feel, we'll feel appeal. They go let some of us pass. <laughs> you know, I just a reason this morning in line with this uh, end hunger, achieve food security, and improved nutrition. The one way we go enter today in uh, storage and all that. really need to this now mango season don dey come you mm. notice say mangoes dey always go to waste a, eh, not just a ah, mango sef not like just mango all fruits all, all fruits, fruits even food food even they avocado you dey see all of them for market there mm. once dem no fit sell am finish you don waste you don waste mm. abi na tomatoes you know the natural problem i dey primary school from primary school to secondary school wetin be the challenges of agriculture na storage facility na be the first problem. and the, mm, mm, uh, since, and since that year as you young reach now since that <laughs> time till now, now maybe till tomorrow when i see the young dey go so na the same storage facility na all children still dey learn till tomorrow and the thing the funny thing be say we no even work on am to see how we go fit solve that problem whether as individuals or as anything mm. i mean as government or anybody mm. or even cooperatives and so the matter gets a lot of issues uh, so when you discuss the issue when you don they talk say now storage be the part wey my brain just go that time when i go sit down for class teacher go see they give me note on storage <laughs> facility. <laughs> and now we don't we don't we don't come up with them again. with them again. Mm. Uh, e come be like say na so so paper na e sabi dey write for this our everything place everything black and white everything black and white we no dey see am for say sit down for one place ah ah the thing get as e be o oh. how we go wan take move forward okay for dem to tell us for black and white for paper that means dem know how to do am so why dem no just put am into action. Uh, um, madam ikekwa you know say na here our, our matter dey dey different, different. we wan find solution. solution for how many years. no no no no wait now now we wan help find solution. never it is never too late this paper na 2015 o nine start. yes babe, but we wan look for a way to find solution today. Uh, it is never too late mm -mm. it's a person wey know say something dey wrong and you come you wake up one day you say, get i wan find i, I wan find I'm a, solution to yes, this uh, problem so so it is never too late if na today we start am no wahala you know say dehydration dey. yes ah different methods freezing day, that de- dehydration now especially with all these fruits now mm. na just to cut them put them for dehydrating uh, machine or oven the thing go remove all the water yeah. and then when you wan use am again you go rehydrate am you go add water yes. uh, to am yeah. and then another method na canning you know when you blend you can or you dice you can mm-hmm. or you bag then you freeze and all you that juice. you juice yeah oh yeah juice oh yeah juice <laughs> you, you, you, know, you know when they talk about fruits just now as though they talk about mango get with that they be like say they see them they see them uh, eh, many of us they always they look for i won't use knife shop mango to take they take am like first when you want take carrot all mm. those kind mm. eh, eh. but constantly i dey discover say there is no time when we dey feed two method na we take dey do waste for fruits for nigeria one of them na to climb climbing and then you shake remove even the pending r- unripe ones mm. you dis- you disengage them from the tree and another part na you don't harvest unripe forcefully ripen hey. and when people no can take them, you now dispose you see waste. these are waste when mm. we take mm, dey create i mean when we take dey create waste mm. from all these fruits mm. that would have lasted Now im make them. when you check you will discover say fruits no they last for this country reach ninety days from inception to the day when they finish mm. check them. if within ninety days go be like say don't go into extinction again but from the unnatural preparation when God give because till today nine be the only thing where they never feel change you will discover say suppose it no matter how mango be cherry be all no they ripe the same the same day. no God get reason why they do am like that. so that we go get you constantly they get along but we they use our own hands there and you'll see somebody go just climb cherry now it go cut all the branches to come down so that make the fit pick, pick, them, them from mm. ground that day you've wasted more than half of what you actually pick. You because when, this was when yeah, whenever ready to drop. So we need to change our method of harvest, one, and then two, we now work on preservation. Only then and then I will go feed the very natural nutritional fruits when go feed help boost our own immune system on this very uh, uh, this thing because we no need to even look for government now to take talk say no climb that tree cut and throw away this one na our own personal angle our own native practice mm. na make me dey talk am from that angle on the issue of storage because one way na to leave am on top of you notice when orange don dey finish the last ones wey dey on top of that orange na dem dey sweet pass the real ones yes, wey you pluck. yes yes exactly because e mature. e mature ripe at its own time So we need to look for a way to take, even as elders, caution children, say, do not shake this tree. The ripe one, you have a way to disengage, either with uh, sickle, sickle. and that I make them when they, they many children don't even know what they call sickle again. <laughs> mm. Many children don't know. So we need to let our children understand, say, sickle not to pluck fruit when they're ripe and the only way you use and disengage them from the tree so that make the one whenever ready not follow and come down this one now uh, you they talk about children the adults nko um, yeah because uh, even the the farmers where they where they harvest ripe ones na problem now because of money this uh, pursuit of money na na very bad thing o oh. e can't make make everything e don a whole lot of things get as e be yes ogadiomo as you dey talk of this fruit matter wasted just now It e get it just enter my mind because i come discover say we for this side in short everybody we dey like um, make we dey take something wey cold wey dey bottle or plastic just to make sure say we you know we enjoy the thing but all this fruit wey we dey talk so wey be say e dey waste most of the things wey we dey take no be fruit dey inside o na the thing wey be say later later go dey cause trouble for our body you understand mm. go bless say you use your money take go buy wetin go put you for wahala later later when we be say we get all these fruits different fruits wey be say god take bless us we for convert all the fruits dem convert these fruits into all those bottles instead they dey we dey produce the one wey be say go harm us we go produce the one wey be say go in in uh, boost our immune system fresh fresh produce am put dem for inside use dem take dey produce wetin we dey produce so be say we dey whether children or whether adult o dey take we go produce am considering say this thing wey i dey produce so person wey take am e no go reach time when e be say dem go say something dey worry am eh this thing go delete am no when the person dey take am e go know say as i dey take this thing e dey do better work for my body and there is no way or age when i go deal with I no fit take am or wey be say go fit cause trouble for my body mm. because if we convert all these fruits into all those things we no go dey see wastage which means we put them to use and they go bring uh, uh, money come for us and good health. Hmm. as as you dey talk i remember say i see one article for for um, somewhere i read hmm. am of one young man wey take advantage of tomatoes wey dey waste okay i know you read am you say we talk eh, am that day eh, eh, tomatoes wey dey waste him mm. come kukuma set up business set up factory wey him dey buy these tomatoes mm. come dey make am into puree mm-hmm. tomato paste and all mm. that but that one na na individual okay though e go cost money to take do am but there are ways wey we fit take start am small mm-hmm. small small and i also don read of people wey dey buy tomatoes blend am dey sell to people. Mm. Yeah. Mm, especially when uh, tomatoes dey um, cheap so mm. when e dey surplus instead wey the thing go waste when mm. all maybe when those market women don sell mm. that time you know na mm. e get the mm. time wey tomato dey cheap. Mm. <laughs> yes, yes. na the period dem dey so yes. uh, for market now e full ground. because e full ground even evening, as e full ground that evening don dey reach mm. they don discover say uh, <laughs> if i no do this thing tomorrow if he no come back yeah. na him go take go market he go go collect all. Uh, oh. eh. so we as individuals na where cooperatives still come yes. in be that we as individuals because we if we say make we dey wait for uh, no, the politicians now make we rule am out for now <laughs> to do all these ones for us e so no work the we go wait say we don wait reach this time things no still um, things never still jam. so eh, we make we dey think outside the box Is i know say some people if we open this phone line now some people go ask yeah. now say what of uh, light. Uh, <laughs> you see on, of, on storage of, matter and as we mm. just dey discuss the <laughs> issue of tomatoes mm. the thing remind me of how from our own native angle mm. we take dey we take dey get dry okra. yeah locally. yeah. You see, they get mm. tomatoes. Mm. Like you see, even um, dry tomatoes. Yes, dry, tomatoes. When tomatoes sun, be original uh, tomatoes, uh, eh, oh. sun dried tomatoes. Sun dried. Mm. You dehydrate them with sun. Yes. Or you go plenty okra two day your farm mm. and maybe the price don too over four wetin you dey do like from my own house wetin we dey do we go slice them mm. leave let sun help us dry am dry am and then we go come keep am seal up the place the thing the way later you go see am say that thing go come be <laughs> very hot cake for inside market na im make you dey talk am ah, was it yesterday wey you dey mm. say you dey go for local delicacy yes our delicacy very seriously dry okra and the finish am with dawa dawa. oh oh <laughs> hey abeg may i no go there again because oh. they remind me of something You one make i return <laughs> so you see wetin make small, with small small fish. Oh. Mm-hmm. oh god gallop na gallop. so you know when we have our natural ways to always sustain all these things but now we dey look and say oyibo man come i no talk say na bad thing they do they introduce we come look our own method to be an invalid method because of that constantly one of the disadvantage when we dey see from inside say light no constantly dey because of say light not dey we still on tomatoes issue people still adopt another method now we don do agriculture we don farm with okay tomatoes come to sara wetin happen people dey when they dey buy they dey carry tomatoes you carry am go engine blend am mm. because mm. plenty mm. you not dehydrate am with fire mm. when you keep am for can mm. like maybe those but Vita Kana, about those bottles. Uh, bottles. You can add little oil on top of mm, it, mm. then lock it up. See, that thing go stay for several months without any single uh, issue that has to do with say uh, it's, it's something they eh? spoil. I ah, you no need to put up a fridge. It, if as long as say that thing don't dey on top of the thing and you know allow fine because of the way the oil dey on top you don't lock them. mm. as in the course of your locking remember say oxygen don't enter but after a while na im suppose cause bacteria to take act either to undergo fermentation but with the oil on top of it e no fit act mm. Mm. and because of that if fit stay for a long time anytime you want use you go back use spoon cut and then you now people be, where you foresee see dey tomatoes they use at this time when tomatoes cost forgot and say get the time when you take do the thing keep so make us dey to take sustain because we dey look for the traditional ways, ways. wey we go fit make sure we do these sdgs mm. so we should go back to the way when the time when we no first get light Abio. i remember say uh, for my community get time when na battery motor battery we take dey watch television and na four o'clock television dey take open that time <laughs> so if how were we living our life. Mm. so if light if the man wen get light now choose not to give me does that mean say without light i no fit live again so i need to go back to my traditional way to live my life without depending on wetin person wan take uh, enslave me. bros somebody say our generation go survive say na the, the our own children generation say na dem na dem no go fit survive <laughs> that kind life. <laughs> all these uh, internet children eh. uh, light uh, children say they no go fit survive yeah. but the truth be say na dem go fit dem go fit Say e don depend on how you bring the person up. Uh, na because they never see condition na im dey make dem dey feel say mm. they no go fit. yes. Mm, mm. all right. not uh, even yam o oh, nothing wey be say dem no go fit preserve that time we dey ban yam na even up till now. Mm. just that say you dey city you go say keep yam for inside house before you know e don turn to another thing dem dey ban yam. banner for cold place where be say. e go still on im own e go still dehydrate the yam you go need to pound am before your knife go enter. i remember say yam dey e get one uh, sorry say today no be say na make we talk farm matter e get one farm when i visit this catholic farm dey carry uh, they don harvest their yam now i tell the lady say ah this yam the way they be now you wan pack them go mission be, he say no na for inside this one they wan keep am say okay me will look look for somebody wey go fit help you do ban ban as they arrange those things eh ma if you see the place if you see wetin come out from there i con i really commend the sister i tell am say she do a very nice work when i go back go inspect you see wetin she do na another method of preserving a natural yam ahead of any year or any month when she choose to go eat am. And nobody when she go give that yam to today, when the person no get value, when he no go really appreciate her. Mm. Because you go discover say she preserve him in a way when it be say nobody go complain say you give me bad thing. Mm. So make we fit make we no dey look for say na only the white man method look for a way to make because preservation for you to be involved in agriculture you need to learn other methods when you go fit take make sure you no run at lost Mm. Now be the thing. All right. And eating nutritious matter ma uh, issues uh, at the same time. All right, my people, una still dey lis ten to una business and lifestyle program Inform Me with Olayemi Agboga and Co. Uh, to join our voice zero nine zero three nine three nine nine four five four and then the WhatsApp and SMS una fit call that number today uh, zero nine zero five five four eight eight three one one. I call the numbers again Zero zero nine nine nine nine three three four five four and zero zero nine five five four eight eight 09055488311. Okay. Mm. Hello. Hey, my sister and my brother, they now good morning. morning. Good morning, madam. Ma, ma V. Hey, now well done. No. Oh. hey, eh, thank God for this uh, topic one now bring you. Oh. Okay. Because uh, all this uh, fruit and other things. Mm. God bless our land with all these things. Yes. But really, and the storage, maybe hmm. now be the thing when they say it's just the waste. They still send waiting with the feed they keep. Or maybe some of our people when get money, they open company that they preserve this thing. Mm. We are not the short of all these things. Mm. But for my own little way, at the talk of my okra that time, mm. when the okra don't plenty well, well, I just slice the season. put there for train just dry even by the time when okra go there now maybe na small fresh one go dey buy dey add join those one mm. wey be say i don keep mm. and now na pepper just dey market na fresh pepper mm. na pepper na just buy just last two weeks na i buy the pepper plenty fresh pepper i boil am uh, i boil am small mm. i dry am at least i don get like two ogbonge of that dry pepper wey be wow. say me keep now by the time when that uh, dry pepper uh, go dey there now i go dey grind am when you go grind am take cook stew mm. or melon soup e go just be like say na the fresh one mm. so na well done. Oh, na do uh, na bye bye. thank you. Eh, thank you <laughs> so e yes, e no be like say we just dey talk yeah, for talking sake. yeah we dey carry na practical matter. Mm, okay mona remember say na sdgs um, 2030 agenda for sustainable development nine we dey talk about and we dey talk about number two end hunger achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture Nine, we dey talk about today. hello hello. yeah good morning. na yeah, good morning. Hello. yeah good morning. your name where dey call us from. my name na yusuf i dey call from. okay. i greet everybody wey dey there. Mm, we greet you too. abeg go get wetin your guy dey do i wan clarify myself i go report qualify myself this time of december eh my work no dey i come buy tomato when i buy i wan push it every week so i no get there i carry am reach am grand am carry am reach am grand am grand am reach am free pepper at the end of the day na me pass all my friends. I, Now my wife they tell me say when she come for travel, when she come the next job, and at this point I tell me say the last one now is not finished. Mm. Oh. That one cannot go like that. Now at the end of the day, I know how much tomato that wow. I ever to say the day there. Abi. so that one, that one way of that, because it's like for me to come My say that was me. I know to know the credit. That tomato, we deserve and put that for. I still remember I need this is how our mother gra tomato dada ti wọ dada go press on àti wọ tako pọt before we begin ground out to a stone. so na mm. that way to make person wan ground am press on your those water comot before e go ground am let the thing out okay okay uh, i think if i get your question very right whether they go press the water comot mm. one the truth be say na that very water so more especially this type of tomatoes wey we come dey get right so mm. na this present the way the tomatoes be the water level is too high. So to a great extent, you feed press them small. Then when you carry and go where you go for grind and make them no add water, then as you they carry and come, return them back to fire. Use fire dehydrate them. Mm. That is, you put them for pots, set fire, and then it go it go dry. Once it dry, you let them go. You come back and put for that can. Mm. Add little oil on top of the the top lock am my brother just leave am there no put whether fridge or not to oh, leave am you don preserve. me i dey normally na that water dey take dey grind am uh, i normally you no add extra water. Yeah, i dey normally uh, boil am like that okay. before but of recent somebody tell me say make i dey add salt join the tomatoes that is another boil. yes you know say salt na uh, preservative, preservative. Mm. Uh, but not be too much o. Oh. no no no little na im make am because e no dey allow bacteria grow. Mm na im make am if you those of us wey dey cook wey dey get locust beans. but na freezer you dey mm. keep your. no those locust beans if you get am add little salt to it e no go ever no, go bad yes. you, see our they go tie am keep for somewhere yes. na because salt dey maggot no go fit go they go dry am e go dry keep Uh, but the one wey I get now na freezer. Uh, no, yes, because you get opportunity to get freezer. For those wey no get freezer, you fit go with the other way. I no go give you my dawa dawa. Uh, <laughs> madam, you dey look for somebody to steal the fridge. <laughs> Hello. Yeah, good morning. Hello. Eh, good, good morning. morning. Good morning, madam. Yeah. Your name, sir? Where the us from? I'm calling from Aduawa. Malamaba. Okay. Hello. Uh, yeah, greetings, sir. Talk to us. No. We don't hear you. Uh, talk. We hear you. They talk farm Matabi. No. no. no. Nah, SDG. Huh? Talk what you want talk, not be farm eh, matter. Uh, talk, talk, talk. talk what you want talk. Na farm matter. Uh, talk. No, this one na SDG. farm matter is very very important. All the food wey dey na farm, all outside country dey bring am same na farmer dey do am. I wan beg our government dey help dis dis people wey dey do farm. Mm. I used to get no get money, no feed better farm. Oh. You can hear me? Yeah, yes. we hear you. Uh-huh. Person if you no get money, no feed do better farm. When as much money they reach anything, no. Still our our people for for south state person dey fit do farm o no be only north state for benin here person dey fit do the thing wey do am for for north dey fit do am for for benin here sef. Mm. yes na the money na be the wahala the rice if you see na na uh, agbede rice dey this one anytime you dey fit do farm for rice they fit do am. Hmm. na the money our government dey help person. see our for outside country na big big big big people na dey do farm. okay but in our country na small small people na dey do farm. okay because we get power money no dey for your hand. Mm. okay oh, thank you all thank you very thank much hear wetin the man talk so <laughs> say for their side na big big men dey do farm so they dey always employ people to help them do the farm so say to do big farm when money go take dey na money e need na the man dey talk so. Mm, okay him think say na farm matter. hello. hello good morning. good morning sir. adeomo adekunle. thank you sir. your Abeg, radio. reduce your radio. reduce your radio. your radio we dey hear you. adeomo. sir o de yẹ. oh network oh oh oh network, network. It's in our government Are they come mm i want wan talk one one thing over the weekend i go somewhere and we can't dey talk about um, say government not dey fit uh, government not dey provide the things wey dey suppose provide for us say if they're not fit provide them. say make dem give them to private uh, pub make them make them a uh, public private, partnership, uh, partnership yes. to take them. the thing hit one chord for inside my head i say now, where would dey miss some be that because if you turn am to a, a, a public can private whatever. partnership or whatever. who won who get the adv advantage to take kolobi that business. government. no be no be government. no Canwell. at times at times when the person make government vex dey collect am but if you get person wey sit down for inside government e becomes your personal property. oga adeomo na, na politician na, na big man wey don already kolobi money na dem dey always get involved the public na dem dey dey involved yes. so why why we go dey advocate say make such a thing dey the hands of people because you go find out say eh, um, any business anything wey wey take uh, money now you go find out say na a particular circle Mm -hmm. 90 for the rotate. 19 they rotate. For, the, for the rotate. Because uh, um, Chief Bode George, they described something about this to Lekki to gate problem. That was yesterday and the thing touched me well. They talk about how people where they protest for their own fundamental human right, they can't begin their oppress. They can't begin they talk ah a certain politician, no name name, of course everybody go know. They collect everything for the state. starting from the lekki toll gate to the advert if you wan pay any advert na im pikin still dey involved then im come dey talk am say <clears throat> dem dey talk of iyaloja iyaloja na title wey dem dey give woman wey don get experience for market like some don get fifty years experience thirty years experience e yeah. say but your own pikin no get one kiosk no, but she be iyaloja so chief bode george dey complain say which kind of thing be this? He say e na general for army wey retire im salary na four hundred thousand naira but one politician go dey get billions e come dey make sure say the politician dey collect um, that is about twenty something percent of the state revenue say na the sign wetin dem sign when e check am that twenty something percent say come see say na about almost fifteen billion naira every month eh, oga oga Mike. we no wan vex this mm. morning because wetin we wetin we dey talk about. hello. good morning. Yeah, good morning. Okay. Okay. okay. Talk uh, I will say make government as they get where they reserve uh, food oil, they can see them where they reserve food. You understand me? So hmm. because private doesn't no feed farm now. If you look round the whole town, there is no government farm. all the old people na to dey pass money pass money pass money na dem know make dem get where dem go for dey preserve food government will now go and ban beef from individual dem will now go and ban kid by theirself you understand me so mm. so that when food dey short then government go bring all those ones come outside government no care the line the food spoil like no spoil because they are not making money from there they are only making money from allocation na government hmm. dey work. Hmm. Eh, fifty is zero. Oh. one day next for die na so e be na governor dey advise na more na dey do well. <laughs> governor dey advise na bill dey tell us wetin you do. seven hundred and seventy-four local government na in dis country get that is if in uh, the paper wey we dey push for national house of assembly no go make am go above that number. Mm. and somebody senate don advise the present administration say go build. 774 small small factory for every local government Abi. according to the things when they, they, produce, produce. Exactly. one it go help remove a lot of people from the street and two it go help to reduce wastages now make me bring the matter up if you take note for the past one week now the matter they senate that they discuss the issue the only thing be say we sabi do paperwork we know they sabi do the action exactly. now idea don come but if you really look am na very powerful matter that thing suppose be. yes. grassroots agricultural empowerment na that thing suppose be two e go help to even empower the farmers encourage them to even do more because they know say somebody off takers go dey two i mean three e go help to make sure mm. say whatever they produce e no go go into wastage. Mm. because somebody dey when e go buy am take process into something when we go later go buy again yes. Mm. now somebody get issue of not sleeping very seriously constantly dey dey on one medication i go my village as i dey come back i no gree buy banana for here i go buy am from home <laughs> i buy them plenty put them for i don't carry them come i say oya oh, start eating ah, ah. the first day we just blend small one. I blend small one with small pineapple, join them. We can't do them small, make it cool a little. So that may not be like say they hot. I say can't take and where is it down and sleep. You know, remember, take drugs that day. You just sleep off. And this na person when be say sleep, no they catch them. Constant headache, constant headache. We they discuss nutrition. Mm, mm, mm. Gradually, I just make sure say throughout the week. Now I they monitor. At the end of the matter, as i dey talk to you so if you and i sit down now dey talk if you no too take care don dey yawn e don dey knock im head they had to pack the remaining sachet of wetin they give am return back to where they for come why because sometimes you wouldn't know say na the natural thing when get the real nutritional value na your body need mm. Mm. so but by the time this thing come e fit come very cheap because how much they sell the banana how much i take buy am come mm. from hmm. He no reach one tablet, no what price of it of that tablet when it is sick. So, waiting at the child let us understand. be say sometimes you know they know the value of waiting you get. Make all of us go back to the way we they take get our things before and before you complain of government traditionally keep the one where you go fit i dey tell you you know say before you fit because pineapple dey spoil for your farm you fit mill pineapple put them for bottle carry them near your river put all of them for inside ground for your river without fridge hello? all your pineapple go still stay alive. good hello good morning. Mm. my name na brother maxwell. okay. i appreciate una for the program una present i be regular lis ten er for thank the purpose of the program. Ah, okay thank thank you very much. and uh, this um, program una bring come so talking about uh, preservation. Mm. just this last week i go uh, one. Uh, waiting for Benue State, Boko precisely. Okay. And I sit and it all in there, they carry coming up from that side. Mm. laugh and big lorry all mm. the hmm. time. Mm-hmm. I try to know whether they get back to that place they produce, where they produce them, where they produce them juice. juice. And they say, get yeah. And majority of those things are down south here and Lagos, then it is Hong Kong. Mm. Then they come in. Mm. So the issue of preservation and the majority of their trees are orange trees. And okay. if you look under all those orange trees, you will see the iron spread. Black line will plenty pass. Mm. The one Yeah. So, like maybe say this issue of uh, storage and then processing. Processing. Like fine solution, please. I know they don't tell they talk about mm. it. I don't make uh, our foreign country. We, uh, many of our people they go for abroad. Mm. They know how they figure their things. Mm. Think the information that they give us will help us on the long run. Yes. Thank you very much. Mm. Thank, Thank you, you very, right. much. much. I think time Dorison will call from uh, for people our cities where they are abroad, and because some they call the uh, politician industry torture. Yeah. Mm. dem no go gree establish They wan carry the money go us and uk. Uh, eh, oga mike make i tell you this this thing presently eh, nobody one can establish because of the way way government the policies no dey favour business people government no dey put something for ground na their own na uh, take take take if i'm telling you the truth if the taxes the vat and all the levies and all that wey people dey pay tax forces eh <laughs> Uh-huh. If you as I they drive come this morning, I just see people wear uniform. mm Just they collect, they collect, they collect. All this collecting, eh? If they use them well, and that they that they, even tell people where get businesses thank you not be say they'll send you paper just to know waiting day so that they go collect more from yes, you sef you go see say more companies go spring up more people ready to do something but if they look the people wey dey for government offices say their own na kolobi kolobi kolobi they will never put it back they no go wan come but for those of us anything wey we fit do for ourselves right now is survival of the fittest, fittest. exactly do wetin you know say go take go make you and your family survive then if you get extra you sell to your neighbor wey no wey no gree do something <laughs> no but that na just the see, truth. You, yesterday we see from news say nigeria federal government go collect grant of twenty million dollars hmm. grant no be loan o. grant and where grant. where that grant dey go. they say na education. for, for education for the northern part of the country. okay. at yobe borno and adamawa now waiting at the trial, let us understand. From the whole taxes when Nigeria they collect is 1930 only mini <laughs> till today. you don't ever hear where they say because of your taxes when you they pay and you are too updated, either at the local level, state or federal, said government give you grant for Nigeria. Mm. But not their responsibility to actually give grant to businesses. Okay. Now Hello? Hello? Yeah, I'm Sandra. Ade, woman no better. they ask, what than you find out his own because we will not go to Nonwa. When it be grass, is it there from low? Yes. <laughs> yes. grass. Uh, eh, when it be grass, so because some of people go night they dey chop our money. Oh, when it be grass. Okay. Uh, uh, we go tell and you. And besides that, whether farmer dey dey pay tax eh, e dey farmer dey pay tax. Uh, e dey pay tax on the things wey e carry come market. why dem pay tax. Uh, because na business any person wey dey do business the government the federal government say or state government say you go pay tax uh, but the tax na after all your expenses, expenses. Mm. na and agriculture na no dey pay vat take note of this. yes value added tax no dey for agriculture agricultural produce o uh, ah, oh. for agricultural produce. but i go open account when i reach uh, this thing they because they say before i go open account i must bring my vat number when i reach there i tell them say see na agriculture this thing i they do they say eh you have to pay vat i say so when i want dey follow they argue. hello. hello. yeah good morning. hello good morning. good uh, morning. Uh, turn on your radio. good morning. off your radio. Uh-huh. good morning. yeah ma. Uh, I hear one guy dey talk for. Your name and where you for the call? and Uh, eh, Madam, your name? Uh, pineapple and uh, pineapple and uh, eh, uh, banana. The sleep. I want to know how na blend dey blend am. madam if you even if you dey eat only banana say you dey sleep because e don first happen to me before. if you dey eat am natural natural ripe. you no need to put anything. natural ripe wrapping am naturally. no take wrap am. <laughs> No, be before you sleep, they eat am continuously. <laughs> Madam, Madam Jacob, I better pick us again. oh. So when I you uh, when I dey follow them, they argue. Eh, now somebody there, one of the minds that they contact me say, abeg, no answer them again. Make they put your this thing. If not be wetin you do wherever they not be you go pay. Uh eh, -huh, eh, just do am go open your account when you wan open dey do your this thing ah yes if government wan arrest you dem go carry you go court na you go tell dem wetin you dey do how ah, you take dey do the research purpose wetin you take dey train youth and everything how ah, dem don take support you maybe at the end of the day the court go now tell dem make dem give you twenty million <laughs> instead of make dem imprison you so at the end of the day dem come give me this thing so my people i dey greet una my name na osinbeme my kingsley the organic senator una well done. Okay, my brother, by the grace of God, by the grace of God, it no go turn imprisonment. We they try to help to make sure say, wait till we go feed do on our own. Mm. So at your own local level, why they call local level constantly Nana? because local local. Uh, because now you they near the thing where you produce. Yes. Look for a way not to make sure say excess waste not today your product your produce again because as a farmer or you when you day home or you day near one community or you day anywhere where you day if not sharing that they produce for your community or like plume now those people when they produce small small tiny tiny pear they, they eat corn for instance you get the period when you go it you go take plenty too much you get the period where you go discover say all oh, they waste they all have their value if we fit think beyond the box we go fit see wetin we go turn am to and at the end e go later turn money small small until one day e go turn market value make we try do the little one wey we go fit until the day when god go help us turn am big <laughs> my name na adeomo akawa i dey salute una una well done. okay my people eh, we don dey talk since o eh, you know say we get oil and we still dey import we get uh, fruit we get everything na the one dey carry come from another place na we dey like pass and i no know why we dey do like that e no go fit make us move forward the one wey we get make we learn find how we wan take manage am na we dey talk so make we learn how we go take manage am find how we go take manage am na because mismanagement na be our problem we just dey shout woof woof woof no dey anywhere our problem our solution dey with us so make we forget wetin dem dey talk for up make we look ground well make we know how we wan take repair things so that go fit better for us na wetin person comot eye na im e mate do pass am my name na sandra ikehua i salute una. somebody send message but okay. they, make i just stop, quickly take am um, He say una good morning sir and ma for inside the studio i like this una program o oh. i thank una very much for the knowledge wey una don bring go wey una dey help us take see beyond where we dey I beg if una fit add me to una whatsapp group i go like am o oh, because i wan learn more from una But unfortunately, I just read the message. You know, get old now. Next time, if you want to send message, always make sure say the message go get owner and location wherever they come. mm-hmm. <laughs> So we know if add you now without a name, without a location. Mm. Now waiting, I won't just let the person know be that. All right, uh, my people, I could still tell una say make una go our website www.informme.com.ng to get any information where you need all the topics wey una don hear us talk about the day that you fit lis ten to them again uh, we dey call am archives so that you go use am take dey remember and then use am take all this information make una use am if you use am e go elevate you go comot for where you dey eh and then uh, follow us on on our facebook page uh, inform me radio on our instagram as well make una follow us on that side well i go always tell una say the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef not depend totally on government find out wetin you fit do um, for yourself and for your immediate family so till anytime wey una hear our voice again we salute una <laughs> my name na olayemi agboga bye bye.